iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye butandukana ni thomas kamirindi ubasuhuza ikaze kuri radiyo yanyu duhite duhera ku makuru yo hirya no hino ku isi aloyizi bigirimana arayatubwira
bagize mwaramutse tomasi turahera kuyavugwa muri somaliya abantu hafi indwi barishwe mu bitero bibiri byabaye ejo ku munsi wa gatatu ibi bitero umuhari w'iterabwoba al shababu wemanze ko ari wo ubibazwa abo bantu bishwe igihe abagabo babiri bitwaje inkoho batereye ikibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i mogadishu gisanzwe gicungerewe bikomeye igipolisi kivuga ko mu bafuye harimwo umwenegihugu wa somaliya hamwe n'abanyamahanga batanu abagabo babiri bakoze icyo gitero bahavuye nabo bicwa n'abajejwe umutekano nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'igipolisi major abdifata aden hassan hassan yavuze ko umwe muri abo banyamahanga yari umusirikare wo mu nteko z'ubumwe za afurika ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri somaliya zizwi nka amisome abandi bane bari bari abamenyereza bafasha leta ya somaliya kwigisha ingene bategura ibisasu byatezwe mu kuzimu kuri icyo kibuga cy'indege niho hari n'icyicaro cya amisome hamwe n'abatari bake mu badiporomate b'abanyamahanga bakorera imogadishu muri afurika kandi ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero sedao ryarahamagaje inama idasanzwe ejo ku munsi wa gatanu ku ruhagarara rwa politiki muri mari yatumiwemwo umusirikare arongoye icyo gihugu cyo mu karere ka sahere asimi goita iyi nama izobera yakra ku mugwa mukuru wa ghana mu gihe haheze hafi indwi intumwa ya sedao muri mari igiye ibamako mu biganiro bigamije kugarukana ubutegetsi bwa gisivile ibihugu cumi na bitanu bihurikiye muri sedao biriko biraremera igisirikare cyafashe ubutegetsi muri mari mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri biciye muri kudeta basaba gutunganya amatora mu mezi ari hagati ya cumi n'abiri na cumi n'atandatu ariko umusirikare ari ku isonga ry'abakoze kudeta asimigoyita yaramaze kurahira nka perezida w'imfatakibanza gushika ubu yaranse gukurikiza ibisabwa n'amakungu atunganya amatora muri icyo kiringo ntibiramenyekana nimba asimigoyita azohava yitabira iyo nama yatumiwemwo ya sedao nayo mu yavugwa hanze y'umugabane wa afurika muri leta z'ubumwe za amerika madeleine albright ni umukenyezi wa mbere yabaye umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu aha muri amerika yaritabye imana ahitanywe n'indwara ya kansere akaba yari afise imyaka mirongo umunani n'itanu imbere yo kuba umushikiranganji w'imigenderanire albright yabanje kuba ambasaderi wa amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu bimwe mu byamuranze muri icyo kiringo cyiwe cya politike yaraharaniye ko ishyirahamwe otani ryagura imbibe agira n'inguvu nyinshi kugira uwo muryango kurwaniriza umwansi hamwe ugire icyo ukora kugira hahagarikwe jenoside yo mu bihugu byo mu buraya bwo mu bumanuko bushyira ubuseruko bigizwe na slovenia croatia bosnia na herzegovina serbia na macedonia bikunze kwitwa ibihugu byo muri barka jenoside yo mu rwanda yabaye madeleine albright ari ambasaderi wa amerika muri oni inyuma yayo yavuze ko yababajwe n'uko atabashije kuyihagarika intambara y'uburusiya muri ukraine leta ya perezida joe biden ejo kuwa gatatu yaragirije uburusiya kuba bwarakoze ibyaha byo mu ntambara muri icyo gihugu cya ukraine umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken yavuze ko yisunze amakuru amaze kuja ahagaragara leta ya amerika yemeje ko abasirikare b'uburusiya bakoze ivyaha vyo mu ntambara muri ukraine ibi vyaha vyegetswe ku burusiya mu gihe blinken hamwe na perezida joe biden baza bari ku mugabane wa buraya mu nama yihuta ya otan yiga kuri intambara nyene iriko ibera muri ukraine umushikiranganji blinken yavuze ko asangiza aya makuru n'ibindi bihugu bicuditse vyo muri otani aremeza ko habonetse amakuru y'ibitero vya bunyamaswa byatewe ku basivile uburusiya bwagirizwa gusambura inyubakwa amashure amaduka y'urudandaza imodokari z'abasivile n'imodoka za rusehabanira baniha ariko ibi byose igihugu cy'uburusiya kirabihakana abasiga ubuzima muri iyi ntambara n'abamenyeshamakuru barabandanya guhasiga ubuzima umumenyeshamakuru mu rusiya yakorera ikimenyeshamakuru gikora mu gisata cy'amatohoza cyitwa the insider yariciwe mu gitero cy'uburusiya mu mugwa mukuru ukraine ikimenyeshamakuru yakorera cyatangaje iyi nkuru ejo ku munsi wa gatatu imbere yo gukorera icyo kimenyeshamakuru umukenyezi oksana baurina yabanje gukorera ishyirahamwe rirwanya ibiturire ry'utavuga rumwe na leta y'uburusiya alexei navalny yishwe ariko afata amasanamu y'inyubakwa yasambuwe na misile z'uburusiya ku mugwa mukuru kiyeve mu gitondo cejo kwa gatatu nyene uwundi akora umwuga wo gufata amasanamu ya videwo yakorera televiziyo mu gisagara ca mariupol kiri mu ntambara y'uburusiya nawe nyene yarasize ubuzima muri ibi bitero biriko biraba mu gihugu ca ukraine abandi bamenyeshamakuru bamaze gufira muri iyi ntambara y'uburusiya muri ukraine barimwo umunyamerika umufaransa hamwe n'umunya ukraine
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu naho ku maradiyo yanyu mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe muri iki gihugu cy'u burundi hari inzego nyinshi zikeneye gushorwamo imari ibyo nabyo biriho amashanyarazi ivugurumye iby'ubutare n'agataka kandi murabona yuko no kuri gasi tanganyika bivuze nta n'ubwato buhari bashobora kudufasha kuba ubwato odase ndayizeye ni umuyobozi w'urunani ruhuza abagwizatunga bo mu burundi cfcib mu magambo magufi y'igifaransa yabivugiye mu nama ihuza abashoramari b'abarundi n'abaganda iteraniye i bujumbura mu rwanda leta irimo iraha abana urukingo rwa kabiri rw'indwara y'imbasa kugira ngo rubongerere ubudahangarwa naho muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaganga bahagaritse akazi mu nkambi y'impunzi ya rusenda kubera bagenzi babo batatu bashimuswe n'abantu bataramenyekana aya makuru turayarambura mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kamirindi amakuru y'ibiyaga bigari rero tuyahere i bujumbura mu burundi hakoraniye inama ihuza abashoramari b'abarundi n'abaturutse muri uganda impande zombi ziyemeza gukorera hamwe mu migambi yo kwagura isoko ry'ibicuruzwa muri ibi bihugu bibiri bisangiye akarere k'afurika y'uburasirazuba eac ibindi tubibaze mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda urunani ruhuza abagwizatunga bo mu burundi rwizeye ko inama yabahuje na bagenzi babo baturutse mu gihugu c'ubuganda ari ingirakamaro ku butunzi n'iterambere ry'igihugu muri iyo nama y'iminsi itatu iriko irabera i bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi witwa runani bw'abagwizatunga cfcib yatangaje ko hari ibisata byinshi bigikeneye gushirwamwo imitahe n'amahinguriro ivyo bisata odas ndayizeye yabibwiye bagenzi we bavuye mu gihugu c'ubuganda kugira ayo mahirwe ntabace mu myanya y'intoke ibyo nabyo biriho amashanyarazi imvugurimye iby'ubutare n'agataka kandi murabona yuko no kuri gasi tanganyika dufise nta n'ubwato buhari bashobora kudufasha kubaka ubwato kandi na bene ni uko nyine hari nk'abarundi mwashaka bariko barakorera mu bugande kuko hariho n'abagande bariko barakorera ngaha murabona yuko mbere bafite n'abahinde benshi baje ari benshi abo bose baza bafise imigambi bafise ubumenyi butuma uburundi butera imbere ivyamwa ibyo byose ni ivyo guhingura murabona imyembe hari igihe yera cane ariko ntituba dufise nk'ihinguriro ico bituma ya myembe ibaye myinshi igahingurwa hama rero yaje y'imyembe ikaba ihari umwaka wose ivyo bigatuma eh, no kwishora hanze dushora iyo ji vyokunda irya mikeke haca no vyandagara bikaja mu magofa amata usavye nido usanga ari ayiburaye none iyo nido ntitwege none amata ntituyashitse inka ntizihari abagwizatunga bavuye mu gihugu c'ubuganda nabo bizeye kungukira vyinshi muri iyo nama umushikiranganji w'ubutaka inyubako n'iterambere mu bisagara judith nabakoba yagiye arongoye izo ntumwa yemeje ko atankeka kwabo bagwizatunga barenga amajana abiri baserukiye abandi bazoshinga imita n'amahinguriro mu burundi According to statistics, Uganda exported ati ibiharuro bitwereka ko ubuganda bushorera mu burundi ibidandazwa bifite agaciro karenga umuriyoni w'amadolari y'amerika ku mwaka n'abarundi bagashorera mu buganda ayari munsi yayo gato ariko twizeye ko inama izotuma abagwizatunga bamenyana hanyuma ubwo rugero rukiyongera cane ni ukuri ndazi ko aba bagwizatunga bazova ngaha bamenye amakuru akwiye y'ingene bozana imitahe kandi ko n'amahinguriro azoshingwa ku bwinshi namwe turabahaye ikaze iwacu imiryango iruguruye from Uganda and Burundi leta y'u Burundi nayo yemeje korohereza abo bagwizatunga mu bizokenerwa byose kugira ngo bazane imitahe yabo On behalf of the government of Bu- the Republic of Burundi, umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro chantal nijimbere yavuze ko bisanzwe biri mu murongo igihugu cihaye wo kugwiza umwimbo n'ubutunzi yibukije ko ivyo bihugu bibiri vyamye bihanahana ibidandazwa kuva kera aha ubuganda bwavuze ko vyose bizoshoboka mu gihe akarere ka afurika y'ubuseruko eac karimwo amahoro ndetse kakorohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu the political situation in the country ati ibyahitiye bijanye na politike amahoro n'umutekano mu burundi byaratumye haba agahaze mu guhanahana ibidandazwa hakiyongera ko rero ikiza c'umugera wa korona vyumvikana ko mu karere hamwe habuze amahoro twese bitugira ko ingaruka twizeye ko ababijejwe batwumva kuko twebwe turaba ingene isoko rimeze n'urudandazwa rwacu gusa even during the tough times.
abagwizatunga bavuye mu buganda basabye uburundi kugurura umupaka ico gihugu gihana n'ic'u rwanda kugira ngo ubwo rudandazwa rugende neza bibukije ko ubu kugira ngo bakure ibidandazwa iwabo babitwaye mu burundi barinda kuzunguruka bagaca mu gihugu ca tanzania kubera imipaka y'u rwanda n'uburundi yugaye aha inyishu yatanzwe ni uko ari ikibazo ca politike kandi kizokemugwa n'ibiganiro vya politike nyene yamara umushikiranganji w'ubudandaji mu burundi yabaremesheje ko intambwe igeze kure kugira ngo ico kibazo kive mu nzira utwara igisata c'ubudandaji mu biro vy'ubuserukira umunyamabanga mukuru w'umuryango wa afurika y'ubuseruko eac yaserukiye uwo muryango muri iyo nama nawe yashimangiye ko amasezerano yo guhanahana ibidandazwa mu bihugu bigize uwo muryango abwirizwa kubahirizwa n'ibihugu byose kandi ata amakore n'amatagisi y'umurengera arishwe pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika Pierre Craven niyo nkuru urakoze noneho rero duha umwanya Asumta Kaboyi atubwire ibi bikorwa bya Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda irimo ikingira imbasa abana bari hagati y'imyaka itanu n'itandatu y'amavuko bari barakingiwe mbere ariko rero urukingo rugamije kubongerera ubudahangarwa Asumta umwanya ni uwawe itangazo rya minisiteri y'ubuzima risaba abaturage bafite abana bavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu na bibiri na cumi na karindwi ni ukuvuga abafite imyaka itanu n'itandatu kongera kubakingiza indwara y'imbasa iri kingira ryatangiye kuwa mbere w'iki cyumweru rizasoza mu mpera z'iki cyumweru rirabera mu bigo by'amashuri cyane cyane arera abana b'inshuke ijwi ry'amerika ryagiye mu murenge wa rusororo mu karere ka gasabo aho twasanze abana biga mu ishuri ry'inshuke barimo gukingirwa madamu nagasindi judith bari mu bikorwa byo gukingira yasobanuye impamvu y'iri kingira rya kabiri twakingiye abana bavutse mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu na bibiri na cumi na karindwi kuko abo bana mu gihe bakingirwaga bakiri batoya urukingo rw'urushinge rwari rutari rwatangira gukoreshwa mu rwanda ubu rero aho ruziye abo bana twanze ko bacikanwa minisiteri y'ubuzima ifatanyije na rbc bategura iki gikorwa cyo kubakingira iyi ni gahunda ya leta yo kongerera abana ubudahangarwa ku ndwara y'imbasa kuko bari barigeze guhabwa ibitonyanga bakiri batoya bibakingira imbasa ariko ubu ngubu tugeze ku rwego noneho rwo kubatera urushinge mu rwego rwo kubustinga kugira ngo twizere neza ko turimo kweradika imbasa abavutse mbere yaho bo ubu ngubu imyaka bagezeho n'ubundi ntago bakiri mu rwego rw'abana tuvuga ko bafatwa n'imbasa ku buryo bworoshye buri muntu wese yafatwa n'imbasa ariko iyo urengeje imyaka irindwi amahirwe yo kurwara imbasa aba atakiri menshi abakozi b'ibigo nderabuzima nibo basanga abana ku mashuri bigaho ndetse no ku midugudu ku bana bataratangira kwiga ni ibikorwa bigirwamo uruhare n'abajyanama b'ubuzima nanjye nitwa murekatete george inshingano z'umujyanama w'ubuzima muri iki gikorwa cyo gukingira imbasa mu bana batoya b'imyaka itandatu n'itanu twamubirije ababyeyi kujya gukingiza ku masite inani ku bigo by'amashuri ubu turi gufasha abaganga gushyira abana ku murongo kubashyira ku rutonde hari ifishe turi kwandikaho turi kubakorera ibigo by'amashuri nibyo byifashishijwe mu kugeza ubutumwa ku babyeyi bafite abana bari mu cyiciro cyo gukingirwa abandi bakabwirwa n'abajyanama b'ubuzima ndetse n'amatangazo anyuzwa ku maradiyo nubwo uburyo bwakoreshejwe ari bwinshi haracyagaragara ababyeyi batazi iby'iki gikorwa aba ni bamwe bavuganye n'ijwi rya amerika bo mu murenge wa rusororo igikorwa cyo gukingira kirimo kuba cy'imbasa mwakimenye ntabwo twakimenye imbasa si yo murayizi tujya tuyumva nako ntabwo tuyizi ntawe wigeze abimbwira nkunda kumva cyane radiyo mu gitondo ariko ntago ndabyumva neza ntago nabyumvise ayo makuru ntago ndayamenya nsaba niba ari igikorwa cyihutirwa ubwo nabwira umudamu wanjye kubera ko ari mu rugo akajya kubaza hafi kubera ko ari mu rugo nta kibazo uburyo nta bintu bari bazi kuri radiyo ye numvise amakuru y'iki gutyo mpita mbizimya abari mu bikorwa byo gukingira abana bagaragaza ko barimo guhura n'ingorane zinyuranye madamu nagasindi yagarutse ku bibazo bahura nabyo muri iki gikorwa imbogamizi turimo guhura nazo ni ibihe bidasanzwe by'imvura kuva ku ishuri ujya ku rindi hari igihe ugera ku ishuri wari ugiye gukingira abana imvura ikaba iraguye urabona twidepurasa dukoresheje moto cyangwa se hakaba n'aho tugera tugenza n'amaguru iyo imvura iguye rero bituma tutabasha kugera aho twageraga iyindi mbogamizi duhura nayo ni ababyeyi bafite imyumvire yo kuvuga ngo abana bacu ko twabakingije kuki mwongera kudukingirira abana abo nabo nyine biradusaba ko abana babo tubareka tukabanza tukigisha ababyeyi kugeza babyumvise umwaka ushize ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wo kurandura indwara y'imbasa wo mu kwezi kwa cumi kwa buri mwaka minisiteri y'ubuzima atangaje ko nubwo hashize imyaka makumyabiri n'umunani nta muntu mu rwanda ugaragarwaho n'indwara y'imbasa ababyeyi badakwiye kudohoka ababyeyi basabwaga gukomeza gukingiza abana babo bakivuka iyi ndwara y'imbasa buri tariki makumyabiri na kane z'ukwezi kwa cumi isi yose hizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya no kurandura indwara y'imbasa ukaba ari umunsi watangiye kwizihizwa mu rwanda Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri minisiteri y'ubuzima itangaza ko buri mwaka u Rwanda rukingira abana ibihumbi magana atatu mirongo itandatu bavuka leta isobanura ko ikoresha inkingo zifite agaciro kagera kuri miliyoni icumi z'amadolari ni ukuvuga asaga miliyoni ijana mu mafaranga y'u Rwanda Asumta Kaboyi ijwi ry'Amerika i Kigali ijwi ry'Amerika noneho tujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaganga bakora ku ivuriro ryo mu nkambi y'impunzi ya Rusenda bahagaritse akazi impamvu ni bagenzi babo batatu bashimuswe n'abantu bataramenyekana mu cyumweru gishize n'ubu bakaba bataraboneka ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo uri uvira muri kivu y'epfo
aba baganga bahagaritse imirimo yabo bagera ku icumi bamwe muri bo bari mu ngo zabo usibye umuganga umwe uba uri ku ivuriro yiteguye kwakira indembe aba baganga bemeza yuko bahagaritse imirimo yabo mu rwego rwo gusaba ko bagenzi babo bashimutiwe ku kigo nderabuzima cya katarukuru barekugwa jimmy bishemeye ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda asobanura ko aba baganga bo ku ivuriro ryo mu rusenda bagiye kumara icyumweru batavura impunzi cyatanguye kuwa gatanu w'indwi iheze hari byavuye ku baganga ku ivuriro ry'ikata rukuru barafashwe ari batatu batwarwa n'imigwi itazwi hanyuma kubera icyo gihe abandi baganga bagenzi babo baciye bifatanya nabo mu babaro barahagarika kuvura kuva icyo gihe n'ubu abaganga ntibariko baravura ku ivuriro dufise mu nkambi abaganga ntibariko barakira abantu hari umuganga umwe niwe ashobora kwakira ugiye arembye rwose veronika ntawunicere na esperance munezero ni impunzi zo mu nkambi ya rusenda basigura yuko bavuye muri village zabo bagiye kwivuza ku ivuriro ryo mu nkambi ntibabona ababavura gupimisha rero ngiye gutondekesha ifishi ebaga umuganga umwe acamubwira ati nimugende butiri muri greve ubu nta kuvura nca ndataha urumva ntakintu rero ndiyumvira ukuntu nzobyara ndagenda ndabibura rero ubu sinzi ukuntu ndo- aho ndobyarira niko imana sindahazi icyo twasaba gusa mwarimu ukwiye kubwirane udufasha mukaturondera nyine ukuntu nyine- nyine baza baragirane baza baratuvura ayo mu nkambi ivuriro rihari ntabwo turi ko turavugwa ngo bari muri gereve ni ukuvuga ngo aha turahangayitse turahangayitse na cyane cyane ko dufite n'ubukene bw'amafaranga atanu ngo turi bugende no kugura n'imiti mu mafarumasi ngo turayironka kandi tukaba dusanzwe tuzi ko n'ubundi n'umuntu wo mu- mu- umuganga wo mu ifarumasi bamufasha ariko aragutera urushinge cyangwa ariko arakukira iserumu n'ubundi yandikiwe agasha kubera uku guhagarika imirimo kw'aba baganga usanga zimwe mu mpunzi ziri kujya kwivuriza hanze y'inkambi izindi nazo zikajya kugura imiti kuri za farumasi nzoyihaye matiyasi ni impunzi yo mu nkambi ya rusenda nk'abagendana ubumuga hoho twebwe dufite ikibazo gikomeye ko nk'ubu bica bisaba ko umuntu ava mu ikambi akajya kwivuza inyuma y'ikambi nka twebwe rero tugendera kuri beki ugasanga ugendera ku beki imwe uwundi ntaranaronka n'iyo beki kugira uve ngaha gushika epfo mu ikambi epfo y'ikambi nta kintu vrema nta nguvu ntaki kuko nta gakinga kakunguruza gahari n'amabarabara ni mabi ugiye hajya kwa muganga nawe kugira usabe ambiransi bakubwira ngo manuka hariya epfo jimmy bishemeye uhagarariye impunzi zo mu rusenda asaba ishyirahamwe rya eseri ko ryavugana n'abo baganga bakongera gukora imirimo yabo uko byari bisanzwe twebwe twasabye haseri kuko twe ntitubifise mu ruhara nubwo ari twebwe turiko turahura n'ingaruka mbi zo gutwarwa kw'abo baganga icyo dukeneye no kuvugwa dukeneye kuvugwa baraba ukuntu babigenza n'ababandanya baravugana babe baravugana n'abo bantu ba- batwaye abaganga babo mugabo twe tubonanye tuvugwa nta kindi twifuza kuvugwa aba batafashwe babandanye ibikorwa hanyuma nabo babe baraganira n'abo bantu mu kuraka ico kibazo kiva mu nzira mugabo twebwe tube turavugwa twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rya DCR ryo rishinzwe ubuvuzi muri ASR ntibyadukundira urugaga rw'abaganga muri Fizi rugaragaza yuko abo bantu bashimuse bagenzi babo bari kubasaba ibihumbi cumi na bibiri by'amadolari kugira ngo babarekure aba baganga b'abakongomani bashimutiwe katalukulu bari basanzwe bavura impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Mulongwe babifashijwemo n'ishyirahamwe rya ADC ari naryo rishinzwe ubuvuzi muri ASR mu baganga bane bashimuswe barimo n'umugore umwe muri bo umugabo umwe niwe wabashe gucika bari bamushimuse kuri ubu umutekano wo mu nkambi n'afi y'ivuriro wari wifashe neza ugereranyije n'uko byari bimeze mu minsi ishize vedase ngabo ku bwaragijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tuve mu biyaga bigari bya afurika noneho turebere hamwe uko byifashe mu ntambara uburusiya bwagabye kuri ukraine uyu munsi yujuje ukwezi ikinyamakuru cyegereye leta mu burusiya cyandika kuri murandasi cyitwa komsmolskaya pravda cyatangaje ko gifite amakuru ya minisiteri y'ingabo z'uburusiya avuga ko abasirikare b'uburusiya ibihumbi icyenda magana umunani na mirongo itandatu n'umwe bamaze gupfira mu ntambara muri ukraine naho abandi ibihumbi cumi na bitandatu ijana na mirongo itanu na batatu bamaze gukomereka nk'uko ikigo ntaramakuru reuters cy'abongereza kibyandika iyi nkuru yamaze umwanya kuri interinete maze pravda irayisiba isobanura ko yari yanditswe n'abajura bita hackers mu cyongereza bari bigaruriye urubuga rwayo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri telefone umuvugizi wa perezidanse y'uburusiya dimitri peskov yatangaje ko ntacyo yavuga ku nkuru ya pravda naho mikhailo podolyak umujyanama wa perezida wa ukraine we yanditse ku rubuga nkoranyambaga telegram ati mu by'ukuri iyi mibare ahubwo ni nka kimwe cya kabiri cy'abasirikare b'uburusiya bamaze gupfira mu ntambara nta makuru yigenga kuri iyi mibare araboneka kugeza ubu gusa minisiteri y'ingabo z'uburusiya yatangaje ku itariki ya kabiri y'uku kwezi kwa gatatu ko intambara yo muri ukraine yari imaze kubicira abasirikare magana ane na mirongo cyenda n'umunani no gukomeretsa abandi igihumbi na magana atanu na mirongo cyenda na barindwi nta yindi mibare mishya uburusiya buratangaza naho ibitangazamakuru bikomeye byo muri leta zunze ubumwe za amerika the new york times na cnn bivuga ko uburusiya bushobora kuba bumaze gupfusha abasirikare bari hagati y'ibihumbi birindwi n'ibihumbi icumi muri ukraine icyitwa newsweek gihereye ku byo ukraine itangaza cyo cyongeraho ko bari abasirikare b'uburusiya bapfira muri ukraine barimo abo mu rwego rw'abajenerali batanu ku bahanga mu bya gisirikari ibi biramutse ari byo koko byaba bisobanuye ko abayobozi b'urugamba baba batarinzwe uko bikwiye cyangwa se baba bafite ikibazo cy'itumanaho ridafite ibanga ku ruhande rw'ingabo za Ukraine naho biragoye kumenya abasirikare bamaze gupfa ariko igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika kibikurikiranira hafi kivuga ko bashobora kuba bageze ku bihumbi bine ku birebana n'abaturage ba Ukraine b'abasivili bamaze guhitanwa n'intambara ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu ritangaza ko rimaze kubarura magana cyenda na mirongo itanu na batatu barimo abana ijana na cumi na barindwi n'abandi igihumbi magana atanu na mirongo itanu na barindwi bakomeretse risobanura ko bazira ibisasu biremereye bya roketi za misiri zirimo bita ipesonika ni ukuvuga zihuta byibura inshuro eshanu kurusha ijwi n'ibisasu by'indege z'intambara uburusiya bwo buhakana kurasa ku basivili nyamara bwashyize ingufu cyane mu kurasa imijyi ariko nta n'umwe burigarurira neza abaturage ba Ukraine bamaze guhungira mu bihugu by'abaturanyi HCR ivuga ko bamaze kurenga miliyoni eshatu n'igice abenshi abarenga miliyoni ebyiri n'ibihumbi ijana bari muri Pologne naho abavuye mu byabo ariko bakiri imbere mu gihugu muri Ukraine HCR ivuga ko barenze miliyoni ebyiri mu rwego rwa diplomasi perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine avuga ko yifuza cyane guhura na mugenzi we w'uburusiya Vladimir Putin amaso mu yandi kandi ko yiteguye kumwemerera ko atazasabira igihugu cye kwinjira muri OTAN umuryango w'ubutabarane w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja Atlantika niba uburusiya nabwo bwemeye guhagarika intambara gukura abasirikare babwo bose muri Ukraine no guha Ukraine ingamba zifatika kandi zidakuka ko butazongera guhungabanya umutekano wayo uburusiya bwasobanuye ko bwateye Ukraine bushaka kuyibuza kwinjira muri OTAN kandi ko bushaka kwambura intwaro Ukraine ikaba igihugu kidafite aho kibogamiye mu bibazo by'isi kimwe na Autrichia na Suède perezida Zelensky yatangaje kandi ko yavuganye n'umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco amusaba kuba umuhuza ariko papa we ntaratangaza nimba yabyemeye cyangwa nimba atabyemeye naho perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika azajya mu burayi ku wa gatanu w'iki cyumweru guhura na bagenzi be bayobora ibihugu by'umuryango wa otan ku kibazo cy'intambara y'uburusiya muri ukraine azasura kandi by'umwihariko kimwe muri byo aricyo polonye ku rwego rw'ubukungu sosiyete zikomeye ku isi zicukura kandi zicuruza peteroli n'ibiyikomokaho nka BP yo mu Bwongereza Exxon yo muri Amerika na Shell yo mu Buholandi zafashe icyemezo cyo guhagarika gukorera mu Burusiya kubera ibihano amahanga yabufatiye abahanga bemeza ko kuva muri iri soko byatangiye kugira ingaruka z'ibiciro ku isi Ubushinwa n'Ubuhinde ntibafatiye ibihano Uburusiya ariko ijwi rya amerika ishami ry'ikimandarini ururimi rwo mu bushinwa isobanura ko uburusiya bufite ingorane cyane zo kugurishayo peteroli na gaze ibintu bibiri bya mbere bigize ubukungu bw'uburusiya uburusiya ni igihugu cya gatatu ku isi mu bukungu bwa peteroli inyuma ya leta zunze ubumwe za amerika na arabiya sawudita radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi ni ahangaha aya makuru twabateguriye muri aka kanya ahumurije ndabashimiye cyane ko mwateze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza murakarama
furaha amani umoja na upendo dusangire ijambo yahuje benshi benshi muri sanga yakoze byinshi byinshi agasaro